ifumba y'ubukire duherukana mugaga na karwera batumvikana ku kibazo cyo kugarura kankindi ku kazi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
kama uwo si umuntu ukomanga Ka- karibu ye karibu wiriwe karwe
karibu mabu ni karibu rwose Mm, karwe usanze ngiye rero kandi n'ubundi wari uje gusura mukamana da
nawe nagusura ariko Ah, nabizi wasura nuko nyine usanze ngiye
yewe nta kibazo ubwo nawe utaha yego yego yego ngaho nimusigare muganira Yego.
muganira y'abagore mu- mu- mu- mube muvuga habiri yego yego ntabese mabu mbona rwose utameze neza ni ibiki
ukama ndeka singiye kukubeshya nababaye ayoboye wabaye iki se mabu rwose sinzi naho nahera mbikubwira none se bimeze bite Sha, mukama ubwo uzi ku kibazo cya kankindi cyankomeranye uti ni ukuri He?
mugirente He?
nabonye mugaga mukomeyeho uti none byanyobeye rwose ukumva se wamugarura
ndabona ariyo maherezo oyo mwana we niko erega koko babivuze ukuri disi ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye cyane ko uriya mugore ko agiye kuba agatumwa gatuma uriya se ko kazagaruka mwongere mubashe gukorana neza aho mbwira mukama Hmm.
ntabyo nzi rwose Aba we.
urumva sinibonamo ndimo muguha amabwiriza kankindi n'ukuntu namwishongoyeho nkamwirukana pe Aba we. huye n'ibigeragezo bamwe bava gusenya bikomeye rwose cyane mbese ubu tuvuge ko kankinda kuganje ubu nicyo bisobanura Hmm, umva mukamana none se urabona nabigenza ne nabigenza ne mukama koko wabigenza ute se nyine mwana we
kankindi se arantelefona ngo mubwire iki ko karwera atarafashe ikintu aro mbega muracyabaho databuja uraho neza kanki ubu rero navuganye na rusiya eh ati iki maritine yamumpaye turavugana numvaga afite impungenge ko mwamurakariye Mm.
ndazimumara ndetse mugira n'inama y'uko yagaruka akabari kwa nyina wabo mu gihe ategereje kumuha imbabazi yampaye inka yabyakiriye ate rwose nubwo atahise yikiriza Mm.
ariko amagambo twavuganye yampaye icyizere Mm. ubona uwo mwana wanjye yaba yaraje uyu munsi koko numvise na maritine ashyigikiye ko agaruka buriya ndamubwira akomeze amutote agaruke bidatinze rwose muzaba mukoze kanki urumva maritine uti rwose azaguhemba ndumva rwose nta kibazo patoro ibyo bishinge mu gihe gito umwana araba agarutse ndabyizeye rwose urumva muzabyitwaremo neza rwose hanyuma rero kanyi ikibazo cyawe rwose nakivuye imuzi rwose nagikemuye nakivuganyeho na karwera
ayiyo we yabyakiriye atese patoro urumva nawe ra urumva se nabimubwira akabyanga nta kibazo rwose kigihari patoro ndakumva ni ukuri urakoze kandi nta gihe utakoze Hmm, ahubwo nagira ngo niba bitakugora nituva mu mpera z'iyi minsi y'icyumweru uzahita utangirana n'icyumweru akazi ndashaka ko ari wowe uzakurikirana ibyo gusarura ingano ahubwo se bose eee buriya ntabwo twatinze kuzisarura oya da burya nakomeje kuzigenzura eee eee erega burya sinabyiza gusarura ingano zitarera neza yeee Mm, burya ingano zisarurwa iyo zimaze kugira impeke zikomeye neza eee eee ku buryo buhagije rwose iyo uzisaruye rero ziteze neza bitinza igikorwa cyo guhura mbese eee kuko bituma habonekamo impeke nyinshi ziteze neza kandi noneho rero no mu gihe cyo guhura bikaba byatuma zangirika ku buryo bworoshye eee birumvikana Mm, kimwe kandi burya no gutinda kuzisarura bituma impeke zitakara kubera kwikura mu bishishwa ndetse zikanamenagurika mu gihe cyo kuzihura uretse ko burya ari no kuziteza inyoni n'ibindi byonnyi bitandukanye eee birumvikana
uguze ibiri iwanjye kajye habaye iki se manira ubuzi ko mukamana yazanye ingurube koko mu rugo rwanjye
none se iyo ngurube yazanye niyo kurya niyo korora ni bwoko ki?
ariko ntugakabye kuwundi inyama rwose kajye ngo niyo korora heyi ariko niba ariyo korora ni sawa da eh ubwo urabyishimiye nabishimye nyine ese hari ikibazo wowe ubifiteho umva rwose kajya nakubwiye ni ubwa mbere iwanjye hinjiye ingurube kwa manigura rwose ahubwo se mbwira ndakumva ako kagurube yazanye ni bwoko ki ajye nta moko y'ingurube nzi nzi amoko y'inka nkamenya amoko y'inkoko nkamenya amoko y'intama None se- nta moko y'ingurube nzi none se wabonye gateye gata mbese gafite uruhu rw'umukara kakagira agahanga kagufiya gahanga kagufi Eh, n'ikinwa kirekire yego n'amatwi matoya aha nabonye gafite n'utuguru tureture eee have reke reke rekeraho Mm.
wivunika nabyumvise iyo ni inyarwanda Eh, ntombaze rwose ntabyo nzi ni inyarwanda ni Ba, inyarwanda ba, ba, ba.
bene ubwo bwoko rero icyiza cyabwo ni uko bwihanganira indwara mbese ntibukunda kurwara Mm, ntabwo akunda kurwara Eh, ikindi kandi bukihanganira ubushyuhe kandi noneho bukarya indyo iyo ari yo yose Eh, Mm.
nibyo cyane rwose ubundi rero Ndakumva.
kera abantu bayangiraga ko iyo ikuze igira ibinure byinshi Mm.
noneho bikagabanya n'umusaruro w'inyama yego ariko muri iki gihe amavuta y'ingurube atunganyijwe neza agurishwa ku biro kandi akanahenda Mm.
Hmm, kandi rero anakoreshwa mu guteka ibyo kurya mu ngo Eh, ko aryohara Ah, araryoha cyane kagenda we nimpamvu y'imana da yego yego yego yewe ndumva nawe wayivugira umwivugo nka wawe undi biryohesha birayi da none gusa ndakumva bene ubu bwoko bukura buhoro bikura buhoro Hmm, ikibwana cyayo kibwagura kimaze nk'umwaka n'igice umwaka n'igice Hmm, kandi ntibikunze kubaho ko kirenza ibibwana ibyo icumi ntabwo kirezi icumi Hmm.
ubu kankindi azava kwa mugaga ari uko ari we ubwo umwirukaniye ibi ni ikibazo yewe nanjye niko mbibona ikibabaje muri ibyo si ikindi ni uko gusa bigaragaye ko kurusha imbaraga ku mugabo wawe icyo nicyo ngewe numva kindende yewe ga mukamana si icyo se nyine si icyo kimbabaza ariko ubwo uzi ko nagize ishavu ryinshi nkumva kankindi ndamwanze ndamwanze kugeza n'aho numva namwifuriza ikibi umva di buriya se ubona hari icyiza kwifuriza ugira ngo nta kibazo uzi ko buriya guciyeho n'urwego yakugirira nabi umva de erega buriya mumeze nk'abakera uraza n'ubibona igira uti ahubwo turi abakera muri nawe rwose ntubicire inyari none se koko buriya namukorera iki mukama nakora iki ariko ye ariko wowe unyisekeriza amabo uti wamukorera iki ubwo si ibyo birashize ubu turagira ngo umubwire iki koko uretse ko ngewe umuntu ankoze nka biriya gukora Mm.
ngewe si ngewe ukubeshya nakwambuka umupaka maze nkamuhekesha inyonjo rwose yego we inyonja akayiheka yajya yikoraho akibuka ibyo yankoreye Eh, ahubwo nyine.
icyo kintu mukama icyo kintu Hmm.
icyo kintu rwose fasha ngikore kuko Kuba bikunze umwana.
n'akazi ntiyaba kigashoboye A- Eh.
a- a- akisezerera nta- nta mpaka nyine yakwisezerera nyine cyane rwose ariko se ndagufasha nke ko nanjye ari ukubyumva gutyo gusa yewe keretse hari nkurangiye umuntu mukivuganira nta kibazo mukama uzamundangire nzirwariza mukama nzirwariza njye rwose ntabwo nkunda agasuzuguro n'ubwo oya buryo agasuzuguro uretse n'indi ugakunda koko mabu nanjye rwose sinakubeshya ngo ibintu nka biriya nabyihanganira nkabirekera ubuze mbona. ariko ntaba mukama, nkubeshye nkubwiye ni mukama umva nkubwire Kumva.
biba ibanga ryanjye nawe Mabu, uramenya uramenya rwose ntubizi ko mbika ibanga nanjye ubwaye nkibagirwa ko ntibike ye kugeza ubu rero rwose ndakwizeye kuko umugaga abimenye yanjye Eh, uramenye humura rwose ubu- me
ariko kajya ushobora kumbesha ibyo ubizi ute ko oya ntabwo nkubeshya manihura aha dore mbere yo kujya gukora izamu mu bahinde i kigali Eh, buriya nakoreye umugabo wari ufite umushinga wo korora ingurube byari byaramukijije pe ah n'impamvu y'imana nibyo yari yarakize aha nibyo ntabwo nkubeshya ariko wowe bene ubwo bwoko yari yaraburetse Mm.
Eh, yororaga ubundi bwoko bumeze gute rero gaho mbwira We- we yari asigaye yorora ingurube zifite uruhu rw'umweru bw'umweru Eh, Eh.
zifite agahanga kanini kandi gacuritse Mm, gaturamye Eh, gacuritse Eh, kandi zikagira ikinwa kinini n'amatwi manini ahagaze ariko kajya uzi ko izo njya nzibona nanjye burya rero zigira umubiri munini ugizwe n'inyama nyinshi Eh, cyane none se kajya kuki abantu atarizo biyororera biterwa n'iki erega manihura burya byose byitwa no kutabimenya Mm, ubwo uzi ko bene iyo ngurube ibwagura ifite umwaka umwe gusa umwaka umwe gusa Eh, ikabikora kandi kabiri mu mwaka kandi ibibwana bigera kuri bingahe to cumi na bibiri nibyo kajya cyane rwose kandi gukura kwayo ni nk'ako kanya Mm, yirya neza mu mezi nk'atanu bimaze kugira nk'ibiro to ijana ijana yirya neza rwose irya ijana iri ku mezi mbega atanu mbega ijana byose Mm, gusa nyine ishaka kugaburirwa neza kandi igakenera isuku nyinshi ati Mm, irabikwiye rwose cyane rwose noneho reka nze kubwira mukamana azahitemo neza iyo yorora cyangwa natwe tuzaziyororere tubibangikanye no korora inkoko ati ntabishobora buriya si abakozi se wumva ari twe turajya kubyihinamo twenyine ariko uzi ko byashoboka none byashoboka rwose
impamvu rero mbigushinze ni uko nzi neza ko iyo nguhaye gahunda rwose amabwiriza urayakurikiza uko yakabaye yeee nzagerageza rwose patoro oya nta byo kugerageza kanyi uzabikora neza rwose kuko ugomba kubikora mu buryo bunoze urumva yego Eh, kugira ngo nanjye umusaruro nzajyana ku isoko uzaba ufite ubuziranenge iyi ndabyumva patoro ubwo uzereka abakozi rero uko bagomba gusarura neza urumva batema uduti tw'ingano nko muri santimetero icumi uvuye hasi aho ku butaka aho zitereye ubwo ni igice cy'intambwe y'ikiganza ntubaze rwose ubwo bamwe bazajya basarura abandi bahambira imiba mitoya hanyuma kandi bayijyana aho tugomba kuzihurira yeee birasobanutse patoro Eh, ubwo ibindi rero tuzabivugana batangiye akazi murakoze kandi nongeye gushima icyizere mungiriye
ariko mugabo ku- kuki utagira isoni koko eh? ujya kwemerera inka mukamana wabonaga ari umupfakazi ariko se reka nkubaze maniho urambaza kiki ayo matiku nzanye yo kuri aya manywa y'ihangu n'ay'ikikuku nge ndakubaza niba warangije mu bitekerezo byawe nkaba nakibaho ku buryo ugeraho uzagabira inka mukamana mu mwanya wanjye nkaho nakiriho Eh?
Ariko rwose maniho wowe ntugabira U- uraseka siki maniho rero nkubwire ngukurire inzira ku murima Eh, mbwira numve si byiza nkugabiye sinshubirije naba nkugabira se kubera ko wenda ndi kukwitura kubera ko wampuguje umurima naba nkugabira kubera ko wankoreye iki kizima mba mbese uko wabaye eh? ubu izo ni inzika gusa ikibabaje si icyo ni iki egera hino nkwereke dore do reba reba reba rero natekerezaga kugabira mukamana arwaye ikibagarira I- i- i- ikibagarira iwe nushaka uyikoreho wumve iratwika kose muga eh? ko numva iyindi umuriro mwinshi ifite umuriro mwinshi cyane urumva se ahubwo idahumeka insigane yo sha uzi ko iwabara nk'umuntu yihorere mu kanya urumva inakoroye niko se muga ko mbona itangiye no guta amaso yoroshye cyane uko guhitwa rero nabyo ni ikimenyetso cy'ikibagarira mbese urumva Eh, ntureba se ko yatangiye kubyimba inturugunyu ariko se muga ko mbona ino nyana yawe yibera mu kiraro ikibagarira yakirwaye ite ko ntawe yahuriye n'izuba burya rero hari aborozi benshi bibeshya gutyo ko indwara y'ikibagarira iterwa n'izuba ariko ntabwo ari byo burya nanjye niko nari mbizi ubundi iterwa n'ikirondwe gifite udukoko dutera iyo ndwara yego Eh, kikaruma inka nzima ubundi kikayishyiramo ubumara butera iyo ndwara mbese burya niko bimeze nyine ni indwara iterwa n'uburondwe bwibasira inka cyane cyane inyana uburondwe urumva Eh, ariko ndaza gukurikirana neza birashoboka ko abashumba bashobora kuba bararangaye ntiboze inka byibuze kabiri mu cyumweru Eh, kabiri mu cyumweru ko numva bitoroshye ntuguhangana nayo nyine hmm? erego burya ushaka inka ryama nka zo ariko se muga ko numvise ngo imiti y'ikibagarira ngo irahenze ngo irakosha ngo irakosha guhenda irahenda ariko ikibazo ni uko nk'irwaye ikibagarira ikira bigoranye eh Eh, noneho kandi yanarusimbuka igasigarana ubumuga butandukanye harimo no guhuma burundu ah, utunze nyinshi nihuma ntuzaburinda umuha nzayimuha nyine erega narayimwemereye ubu koko urareba muri izi nka ntunze nabura inka mpa mukamana ariko muga ubu koko ababyeyi bacu iyo babonye ibyo unkorera ntibitwa n'agahinda koko umuvandimwe wanjye mva mbese niba babona ibyo ngukorera ntibabona ibyo unkorera ako gahinda kazagende kabica aha cyakora ndumva urwango umfitiye rusaba kujya nkugendera kure da ubifata uko byumva none se ngire
cyorere none se ko mugaga afashe icyemezo cyo kugarura kankindi ku kazi atabyumvikanyeho na karwera aho umuriro ntugiye kwaka muri uru rugo ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo watelefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri